iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije inshuti bwakeye neza ikaze kuri radiyo yanyu ako kamo gategwa abo bariko bararasa abo bariko barica abantu ataco bazira gategwa abo o- banse amatora kugira ngo bashobore kumva yuko inzira itomoye yo gutoranyisha ibibazo vy'uburundi ari eh, ibiganiro uwo ni bwana w'inyamitwe umujyanama mukuru ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku kamo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yateye abarundi mu mpera z'icyumweru abahamagarira kujya mu biganiro bwana nyamitwe avuga abarebwa n'ako kamo kuko guverinoma yo ngo ishaka kandi yiteguye ibiganiro kandi yamaze no gushyiraho komisiyo yo kubitegura iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ibitero byaraye bibaye mu bice bitandukanye bya bujumbura isiganwa mpuzamahanga ry'amagare mu rwanda turaza kubigarukaho mu kanya mbere yaho ariko thomas kamirindi agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi waramukanya imana thomas
waramutse neza eugenie namwe muteze amatwi ijwi ry'amerika mwabonye imana ikingura amakuru rero turayahera kuri ibi biganiro byo mu burundi leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko irimo ijya inama n'andi mahanga muri ibi bihe kugira ngo rero barebe uko bafasha uburundi kuva mu bibazo burimo ni umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mark tona ubitangaza yasobanuye ko bimirije rero imbere ibintu bibiri cya mbere kikaba ari ibiganiro by'amahoro ariko ati abarundi nibo ubwabo bwa mbere na mbere bagomba kwiyemeza gushyikirana bidatinze leta zunze ubumwe za amerika irashishikariza abarundi kwemeza umu- umuhuza kwemera umuhuza w'umuryango wa afurika y'uburasirazuba EAC President Museveni wa Uganda. Icya kabiri ni uguteganya izindi ngamba mu rwego rw'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ibintu bikomeje kugenda bimera nabi mu Burundi. Niko rero uwo muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Tona abivuga. Ku birebana n'ibiganiro rero muraza kubyumva mu kanya mu makuru umujyanama mukuru wa perezida w'uburundi Nyamutwe aratangaza ko guverinoma yabo yiteguye imishyikirano n'abatavuga rumwe nayo nk'uko rero yabisobanuye iyo mishyikirano ishobora kubera mu burundi cyangwa n'ahandi mu mahanga abantu bamaze gupfa mu burundi kubera ibibazo bya politiki barabarirwa muri magana abiri na mirongo ine naho abahungiye hanze y'igihugu bararenga ibihumbi magana abiri muri angora abantu b'urubyiruko cumi na barindwi baraye batangiye kuburanishwa ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bakoze kudeta batawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu gushize mu isomero ry'ibitabo bari bahahuriye hamwe kugira ngo baganire ku gitabo cyitwa kuva mu butegetsi bw'igi- kuva mu butegetsi bw'igitugu ukajya muri demokarasi avoka wabo yabwiye urukiko ko rukwiye kubarekura kuko nta tegeko na rimwe bishe kandi bafite uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga bwo gutangaza ibyo batekereza imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international na human rights watch ivuga ko uru rubanza rwerekana ko leta ya angola idashobora kwihanganira abatavuga rumwe nayo barasaba abacamanza kwerekana ko bafite ubwisanzure mu kazi kabo uru rubanza rw'aba basore ibi- cumi na barindwi bo muri angola rushobora kumara iki cyumweru cyose mu nama y'ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi G20 mu mujyi wa Antalya muri Turkiya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yarayatangaje ko ni hari mu biganiro yagiranye n'abanyamakuru ko kohereza abasirikari barwanira ku butaka guhangana na Eta Islamic byaba ari ikosa ati kandi si ibitekerezo byanjye jyenyine ahubwo niko n'abajyanama banjye b'abasirikare n'abasivili babibona nyuma y'ibitero by'iterabwoba by'ipari mu bufaransa abantu benshi muri leta zunze ubumwe za amerika no mu mahanga ndetse batangiye kuvuga ko kurwanya leta islamic bikeneye kohereza ingabo zirwanira ku butaka ariko perezida obama we yasobanuye ko ari ngombwa gukaza umurego yego ariko ko azakomeza ingamba akoresha kugeza ubu mu bikorwa bya gisirikari ati si ukuvuga ko abasirikare bacu bananiwe kugenda ngo bahanagure leta islamique mu mijyi nka Mosul, Raqqa cyangwa Ramadi ahubwo ntidushaka gukora amakosa nk'ayabaye mu ntambara ya mbere yo muri Iraq abakuru b'ibihugu bya G20 biyemeje gukaza umurego mu rwego rwo kuneka no gusangira amakuru gukaza umutekano ku mipaka no kuziba imihora yose imitwe y'iterabwoba ishobora kunyuzamo amafaranga muri iyi nama ya G20 mu mujyi wa Antalya muri Turkiya Perezida Obama na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bagiranye ibiganiro byihariye inshuro ebyiri zose kugira ngo barebere hamwe uburyo bwo guhuza ibitekerezo ku ntambara yo muri siriya kugeza na n'ubu batavugaho rumwe nuvenko dayesh ni ukuvuga ko tuzatsinda dayesh ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika warayabitangaje mu bufaransa akigera i paris yabivuze mu gifaransa aho kubivuga mu cyongereza john kerry yagiye mu bufaransa kwifatanya n'aba- n'abafaransa mu kababaro k'ibitero by'iterabwoba rero byahitanye abantu ijana na makumyabiri n'icyenda bikomeretsa n'abandi barenga magana atatu na mirongo itanu john kerry yavuze kandi ko gutsinda daesh ariyo leta islamique biri hafi yatangaje ko ibyo bitero bitazabuza perezida obama kujya i paris mu nama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe izaba kuva ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi kugera kuri cumi n'imwe y'ukwa cumi na kabiri turasubira mu nshamake
urakoze thomas kuri aya makuru inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi gahunda tuyibagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm 104 n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm 94 n'ibice icyenda no kuri fm 95 n'ibice bibiri turi no kuri interineti kuri www radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri facebook no kuri twitter mukoresheje ijambo radiyo yacu mushobora no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere i burundi abantu batanu bahitanywe n'amasasu yumvikanye mu ijoro ryo ku cyumweru mu bice bitandukanye by'igisagara cya bujumbura mu hatewe harimo n'urugo rw'umuyobozi w'umujyi wa bujumbura fredi mbonimpa umubare w'abakomeretse wakomeje kwiyongera biturutse ku magerenade yatewe mu masaha ya nyuma ya saa sita y'ejo ku wa mbere hirya no hino mu mujyi wa bujumbura fidelite yishatse adufitiye inkuru irambuye uwo mutekano warayihungabanya mu makomine yose uko ari atatu ageze igisagara ca bujumbura muri komine ya muha umutekano wahungabanya muri zone ya musaga ahari ikirindiro c'igipolisi hafi y'aho bita kwa vyisi mu gipolisi bavuga ko hapfuye umupolisi umwe uwundi arakomereka ariko amakuru ava muri bamwe abanyamusaga batashimye ko tubafata amajwi amenyesha ko hoba hapfuye abarenga babiri muri komine ya mukaza naho muri zone ya bwiza haratewe na cane cane ku kabare kitwa escotis uyu ni umwe mu bakozi bakora muri ako kabare sitaje nko twagiye turumva twese twari ngaha nyine twese gukora akazi twari dukorera ngaha nyene tubona haza imodoka itukura kirahagarara cava y'abantu batatu bafise inko baca batangura kurasa dutanga gushwiragira nyine turiruka hariho n'abapfuye n'abakomeretse ngava baca batumbira nyine ngaha isikotise baje kurasa baca basubira mu modoka baca barasubira inyuma muri ico gitero harapfuye abantu bane muri bo harimwo umunyezamu abandi nabo uko ari batatu igipolisi cemeza yuko ari abagwanyi Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'igipolisi hariho rero n'abatatu muri izo nkozi z'ikibi bitavye imana aha ni mu bwiza babiri nabo barakomereka naho abo batatu bitwa n'igipolisi ko ari inkodi z'ibibi uyu mukozi wo muri Escotis arabibeshuza aho avuga ko babiri muri abo ari abantu bari basanganwe ndetse banakorana Eh, nabo muhira vrema n'abanyagiteka nka twebwe twakorana nyine ngaha ibintu by'amafiriti babarase nyine bariko barasereva nk'uwo narinzi tuva hamwe niwe bita matiyasi yahwereye vrema niwo mu miryango niwo muhira vrema ubundi nawe nyine ni umunyagiteka yitwa bosco nawe nyine yakora- yakorera muri vilare kuri bujere novere nawe nyine bamwiciye nyine ngaho nyine mu gipolisi bavuze yuko hishwa inkodi z'ibibi ata ntibari inkozi z'ibibi vrema ko twakorana nyine ngaho ku kazi aho nyene muri komine ya mukaza zone rohero urugo rw'umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa gwaratewe nk'uko vyemezwa na pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi aho avuga ko hatewe igerenade zibiri n'igisasu citwa slim kitahavuye giturika ariko atari inzu yononekaye n'imiduga imana yarakinze ntawe vyahitanye muri komine ya nahangwa naho nyene muri zone ya cibitoki muri quartier mutakura mu gipolisi bamenyesha ko hari abapolisi batewe igerenade maze bane muri bo baca barakomereka ivyo bitero vyabandanije no kuri uno wa mbere mu masaha y'imbere ya saa sita ahatewe naho bita kuri gare du nord mu kamenge ahandi nyene hatewe aho mu kamenge ni iruhande y'inyubakwa ikoreramo harimwo zone ya Kamenge hose hamwe hakometse abapolisi bane n'abasivile babiri nk'uko vyemezwa n'igipolisi ahandi hatewe grenade zibiri ni mu Buyenzi imwe muri izo grenade yatewe iruhande y'isoko yo mu Ruvumera iyindi nayo yatewe ku ihuriro ry'ibarabara riva mu Ruvumera rija aho ihinguriro ry'ibinyobwa Brasserie rikorera mu gipolisi bavuga ko atacononekaye yamara abayibonye bavuga yuko hari abantu bakomeretse yakubitiye nko ku metero zitandatu gutya hariya twe twariko turakorera ngaha abantu benshi bakomeretse nk'abo dukorana ngaha aye barashika cumi canke cenda gutyo bakomeretse n'ayo maekra e twe tubandanije dukora abapolisi baciye baza ari benshi abahitanywe n'amaekra baca barabatwara isoko yugaye nk'amasaha abiri kubera muri uwo mwanya wa saa tanu n'inusu isoko yuguruye ubu nyene mu bisanzwe si ubwa mbere batera ni hariho n'iyindi yaheruka guterwa hajya kuri sitasiyo nyene ku mwanya tukiriho tubona ko imana ari ikinze gusa ntituzi umunsi n'isaha kuko n'ubundi rureba benshi rureba ariya anye natwe rutatwibagiye mumenya ko muri komine ya Musaga hari umunywanyi wa MSD yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu amasaha make imbere yuko ipolisi y'igipolisi yo kwa Vyisi itegwa abari bamuzi bavuga ko yabonetse cyane muri ya myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aho nyene ku Musaga hatewe grenade zibiri amakuru adushikira avuga ko atacahononekariye kiretseho hazindutse arafatwa abantu kivunga mu bafashwe hakaba harimo umukuru wa quartier gasekebuye n'undi umwe mu batwari batanu batowe ku mutumba ibyo bitero byose hamwe bibaye inyuma y'indwi iheze leta yatanguye isekeza ryo gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batafitiye uburenganzira umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye atanga insiguro ko izo nkuru zumvikana kubera ko ibigwanisho bitarera abanyagihugu nubwo hari igikorwa cyo kwaka ibigwanisho ku nguvu ababitunze batabirekuriwe n'amategeko ibigwanisho biracari kuvuga ko hariho abakibisigaranye banashimye mbere no guca baza- bavyerekana ko babisigaranye abo rero abajejwe umutekano bariko barabakurikirana kugira ngo wowe wese afise ikigwanisho atakirekuriwe n'amategeko acakwe hanyuma afatwe ashikirizwe ubutungane ibujumbura fidelite ishatse ijwi rya Amerika
tukivuga ku burundi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ku wa gatandatu yagejeje ijambo ku barundi abibutsa ko igisubizo cy'ibibazo byabo kiri mu biganza byabo abasaba ibiganiro by'amahoro no gukorera hamwe kugira ngo impagarara ziri mu gihugu zihoshe abarundi bagira amahoro bwana w'irinyamitwe umujyanama mukuru ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuganye na mugenzi wacu frederic nkundikije amubwira uko iryo jambo rya perezida obama baryakiriye twanyakiriye neza murazi yuko mu burundi butabuze abagenzi butabuze inshuti iyo rero eh, nk'umukuru w'igihugu ca amerika agize ati barundi barundi kazi ndabaramukije amahoro eh, hanyuma akagira ati igihugu canyu ni ciza ni igihugu c'amata n'ubuki eh, nimugerageze murabe ingene mucubaka murumva yuko eh, ivyo vyifuzo eh, n'iryo jambo dutegereza kuvyakirana eh, kamwemwe E, yarateye akamo kandi mushi nawe wiri nyamitwe gasaba ko abanyapolitike cyane cyane leta y'u Burundi yo kwemera ibiganiro bibera hanze y'u Burundi kugira ngo eh, ikibazo c'inturika ya politike kirangire mu Burundi leta y'u Burundi riteguriye kuja muri ivyo biganiro hanze y'u Burundi
Eh, rega nagira ngo yabishikirije ariko yumvise ibyifuzo bya leta y'u Burundi murazi ko leta y'u Burundi yamye ivuga yuko yifuza yuko abarundi baja hamwe bakaganira bakayaga bagatorera eh, umuti ibibazo by'u Burundi biciye mu biganiro murazi yuko rero n'umugwi ujejwe gutunganya ivyo biganiro uhari murumva rero yuko eh, iyo mukuru w'igihugu ca Amerika yumvise ivyo byose akagira ati ahubwo nimuje mu biganiro ako kamo gategwa abo bariko bararasa abo bariko barica abantu ah, batagira mm, ata- ata- ataco bazira ah, gategwa abo o, ah, banse amatora kugira ngo bashobore kumva yuko inzira itomoye yo gutoranyisha ibibazo vy'u Burundi ari eh, ibiganiro atari eh, kuja oh, ku- kumara abantu umuntu akoresheje amagrenade cyangwa akoresheje inkoho yica abantu ataco bazira Eh, ako kamo perezida wa leta z'umwe z'amerika barack obama yagateye ku munsi wa gatandatu mu gitondo abarundi bose ariko amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe n'amakuru avuga ibitero vyabaye mu makaritiye atandukanye y'uburundi ivyo mubiha insiguro
Eh, nabatumvise ako kamo murazi yuko tuba tumaze indwi turi mu gahengwe mugabo hariho eh, intagondwa kujya bateye mu bufaransa bakica abantu hari intagondwa zigaragaza eh, kwica abantu hano mu burundi muri kenya muri somaliya mu bufaransa amerika n'ahandi ivyo rero ni ibintu vyo gutera ivyatsi ni abantu eh, bamye bagenzwa n'agatima k'ukonona ako rero abo rero n'abatumvise izo mpanuro bahabwa n'abategetsi barongoye igihugu cy'u Burundi abarongoye Amerika abarongoye ishyirahamwe amakungu n'abandi wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru muri perezidansi y'uburundi turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye
tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda aho ubushinjacyaha bwaraye busabiye kapitene david kabuye wasezerewe mu gisirikari cy'u rwanda igifungo cy'imyaka cumi n'itanu ku byaha akurikiranweho birimo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho asumuta kaboyi adufitiye inkuru irambuye kabuye david yagejejwe imbere y'urukiko rukuru kuri uyu wa mbere yambaye imyenda y'abagororwa bo mu rwanda nta musatsi afite ku mutwe usibye umwunganizi we n'uruhare rw'ubushinjacyaha rwari mu rukiko yari kumwe na bake bo mu muryango we bari baje kumva urubanza david kabuye akurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha bibiri birimo ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no gutukana mu ruhame umushinjacyaha ruberwa bonavantire yavuze ko david kabuye akurikiranyweho gukora ibyaha bibiri ubwo yari afungiye muri gereza nkuru ya kigali kabuye ngo muri gereza yemezaga ko imirambo yari iherutse kuboneka mu kiyaga cya rwera ari iy'abanyarwanda bagiye bashimutwa hirya no hino ndetse abatangabuhamya bagashinja kabuye kuba yaravuze ko ibyavuzwe muri filime mbarankuru the rwanda and told the story ari ukuri david kabuye we yemeza ko abatangabuhamya bose bamushinja bamubeshyera yabwira urukiko ko ibyo ubushinjacyaha bumurega ko yabivuze akiri muri gereza bitari gushoboka ko akora ibyo byaha ari muri gereza ngo bamureke asohoke kuko yari arangije igihano cy'amezi atandatu yari yarakatiwe azira gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko david kabuye yavuze ko muri gereza harimo inzego kuva ku rwego rw'umudugudu kugera hejuru nk'iziboneka mu gihugu akemeza ko ibyo aregwa iyo aba yarabikoze koko atari gusohoka muri gereza ahubwo yari guhita akurikiranwa david kabuye yanenze cyane imvugo z'abatangabuhamya bamushinja avuga ko abantu bamushinja ari abahamwe n'ibyaha cya jenoside ko nta kuntu batagambanira uwayihagaritse yemeza ko ibyaha byose ashinjwa yabihimbiwe kabuye kuva yakongera gufatwa mu ntangiriro z'uyu mwaka yakunze kuvuga ko yazize raporo yasohoye ku mikorere ya gereza yari afungiyemo ubucuruzi bukomeye hagati y'imfungwa na bamwe mu bayobozi b'iyo gereza ngo binjize akayabo k'amafaranga muri iyi raporo kabuye yavugaga ko mu bakora ubwo bucuruzi harimo bakatiwe burundu y'umwihariko bamwe ngo bakaba bafite za banki zikomeye muri gereza farumasi no kwishyuza telefone ku mugore ushaka guhamagara hanze ya gereza yanatanze urugero ko muri ubwo bucuruzi ipaki y'itabi igeze ku mafaranga ibihumbi cumi na bitandatu iyi raporo kabuye avuga ko yayikoze agira ngo yereke abayobozi ko muri gereza hari imikorere idahwitse ngo ibashe gukosorwa ubushinjacyaha bwamusabiye gufunga imyaka cumi n'itanu david kabuye nta kintu yigeze atangaza ku gihano yasabiwe uretse ko byagaragara ko yabaye nk'utunguwe n'ibyo bihano urubanza rupfundikiwe david kabuye yari amaze amezi agera ku icyenda afunzwe nyuma yaho yari yarekuwe mu ntangiriro z'uyu mwaka arangije igihano cy'amezi atandatu ku cyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko yari yahamijwe yongeye gufatwa nyuma y'iminsi itatu gusa afunguwe kapiteri david kabuye yari umusirikare mu ngabo z'igihugu ubu akaba yarasezerewe yakoze imirimo inyuranye akaba ari umugabo wa leta na koroneri roza kabuye nawe wasezerewe mu gisirikare we yamenyekanye mu mirimo myinshi irimo kuba yarayoboye umujyi wa kigali akaba yaranayoboye porotokoli y'umukuru w'igihugu urukiko rukuru rwanzuye ko isomwa ry'urubanza rizaba tariki ya cumi na gatanu ukuboza uyu mwaka ku isaha saa munani za kumanywa asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tukiri mu rwanda umubyinnyi w'umunyamerikakazi misiti copeland ari mu rwanda yasuye umuryango mind lips ufasha abana bo mu muhanda gusubira mu buzima busanzwe kuri iyi nshuro yabafashije mu gikorwa cyo gutangiza gukura abana b'abakobwa mu mihanda kuko mbere bitaga ku bana b'abahungu gusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yabasuye muri icyo gikorwa adutegurira iyi nkuru
mu ruzinduko rwe yagiriraga mu rwanda misiti copeland umubyinnyi w'icyamamare muri leta zunze ubumwe za amerika yasuye umuryango mpuzamahanga ufasha abana bababaye mu bihugu byazahajwe n'intambara mu rwanda uyu muryango mpuzamahanga w'abanyamerika wafashaga abana mirongo itandatu bahoze ku muhanda kubw'impamvu zitandukanye muri iki cyumweru cyasoje bafatanyije na misiti copeland umuryango mind lips wongeye gufata abana cumi na batanu b'abakobwa nabo babagaho muri ubwo buzima ubutumwa bwe ku bahoze ari abana bo ku muhanda bahabwa amasomo yo kubivamo Miss Copeland udatinya kwemeza ko nawe yavutse mu muryango ukennye ariko akaza gukora cyane akaba ari uwo ari we yabasabye kwigirira icyizere kwiyemeza no gukora cyane I always say that if you work hard, the aragira opportunities ati will come.
buri gihe mvuga ko iyo But if ukoze you cyane don't work amahirwe hard, aza you don't ariko iyo have the udakoze full cyane ntugira ubunararibonye experience. I, buhagije to this njye day, kuri uyu even munsi after yewe na nyuma 15 y'imyaka years cumi as n'itanu a nk'umunyamwuga professional, every buri morning gitondo I wake up.
ndabyuka Even here yewe in na hano mu Rwanda, rwanda if I'm niyo on ndi mu vacation, biruhuko I take ndabyina baths.
buri gitondo kubera ko ariwo murimo mba Because agomba that's gukora the part of ubwo the rero work nabwira aba bakiri bato nti ntimukigereranye ku bandi nimukore cyane compare yourself to other people and work so hard.
uyu muryango mpuzamahanga w'abanyamerika Mind Lips utanga amasomo ku bana bahoze mu mihanda ariko ukibanda ku mbyino n'ubukorikori ahanini ikigamijwe ni uko abana bava mu mihanda bakagana ishuri nk'inkingi ya mwamba kuri ejo hazaza habo abakuriye uyu muryango babwiye ijwi rya amerika ko impamvu yo gutoza imbyino aba bana bahoze mu mihanda bibafasha gutekereza neza kandi bikababera urufunguzo mu guhindura imyitwarire madamu davis rebecca yashinze umuryango Mind Lips We use dance for two things at Mind Leaps.
twifashisha imbyino ku bintu bibiri muri Mind Lips icya mbere imbyino zidufasha kubakura mu mihanda bakaza mu kigo bumva ko bashobora kubyina cyangwa ntibabishobore niyo mpamvu baza iyo twababwiraga ko hari isomo ry'igifaransa icyongereza ntibatekerezaga ko babishobora ntibazaga mu ntangiriro noneho iyo baje kuri gahunda yo kubyina dukoresha kubyinira mu ishuri mu koroshya guhindura imyitwarire no kubongerera An ubumenyi improvement in their cognitive skills.
sinkunda umucyo nanga urumuri udushwanga intambara ku mugoroba sinkunda ijoro kuko nta cumbi ngira sinkunda izuba n'imvura kuko mburaho nugama njye nanga iminsi mikuru fori impamvu muri iri hanga ry'umujyi
abana bahoze ari ba mayibobo biga ku manywa muri Mind Lips ku mugoroba bagataha iwabo mu miryango kandi baremeza ko mu mwaka bamaze hari icyerekezo nshaka kuva hano nanjye mfite icyo nshaka kugeza ku muryango wanjye n'abavandimwe banjye ku buryo no muri karitsiye bavuga ati wa mwana yabaga ku muhanda ariko aho yiga haramuhinduye icyo nzi cyo nyine future yanjye ewana ni bera ahangaha nzahakura ubumenyi bwinshi nizeye ko mu by'ukuri natazabura icyo nkora kuko byanga bikunze icyakora ku barezi bigisha bavuye mu mihanda babatoza gusubira mu buzima busanzwe mu miryango ku ikubitiro ngo ntibiba byoroshye bitewe n'uruvangitiranye rw'imico baba bakuye ku mihanda itandukanye bwana bashiri karenzi ni umwe mu bigisha aba bana hari uburyo tubahuriza hamwe hari uburyo baganizwa ariko ikintu kitugora ni ukugira ngo ba bana bafite imico itandukanye baturutse hirya no hino baze bahurire hamwe tubashyire mu ishuri rimwe mu banyeshuri bari mu maboko y'umuryango Mind Lips uko ari mirongo irindwi na batanu umukuru muri bo afite imyaka cumi n'umunani naho umuto ni umunani bwana Eugene Dushima ukuriye umuryango Mind Lips mu Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko ku bufatanye n'inzego z'ibanze bazasubiza aba bana mu miryango ubutazagaruka ku mihanda n'imwe muri gahunda za leta ni ukureba ukuntu ibi bigo bicumbikira abana byagabanuka abana bakarerwa mu miryango kumva rero dufatanyije ari n'inzego z'ibanze ari n'aho abana bari ari ndetse n'aho abana bagomba kuba bari mu miryango yabo hari uburyo ki abantu bakomeza bakorana tukareba ukuntu abana basubira mu rugo iwabo ariko bakabona na bwa bufasha buturuka mu bibazo byatumye bajyayo tukareba icyakuye umwana mu rugo tugafatanya n'iyo kominote yindi isarawundinga umwana kugira ngo umwana asubire iwabo Miss Copeland ubarizwa mu itorero ry'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku myaka makumyabiri n'itatu y'amavuko yavuze ko nyuma yo kuva mu Rwanda azakora ubuvugizi ku bana mirongo irindwi na batanu n'abashobora kuziyongeraho bafashwa n'umuryango Mind Lips umuryango Mind Lips ugaragaza ko mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri mu mujyi wa Kigali honyine habarizwaga abana bagera ku bihumbi birindwi baba ku muhanda nk'imwe mu ngaruka za jenoside yo muri mirongo cyenda na kane ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ku makuru ya siporo hejuru ku munsi wa mbere isiganwa ry'amagare tour du rwanda ryarakomeje ku ntera ya nyagatare rwamagana uwayegukanye ni umunyayeritreya bebesey mekisebe wo mu ikipe ya bike aid yo mu budage gusa umunyarwanda jean bosco nsengimana niwe ucyambaye umupira w'umuhondo jean claude munyandinda aduhe aya makuru isiganwa ry'amagare mpuzamahanga turu du rwanda ryatangiye ejo ku cyumweru rirakomeje amakipe cumi n'ane yaturutse imihanda yose arashishikaye nyuma y'agace ka mbere k'umusogongero uyu munsi hatangiye intera nyirizina abasiganwa bazindutse mu gitondo cya kare bagiye gutangirira i nyagatare urugendo rwaberekeje i rwamagana rureca n'ibirometero ijana na mirongo itatu na bitanu iyi ntera ya mbere yihariwe n'abakinnyi b'abanyaeritereya kuko biganje mu myanya ya mbere uwitwa debesayi mekiseb usanzwe akina mu ikipe ya bike aid yo mu budage ariko akaba ari umunyaeritereya niwe waje ku isonga muri iyi ntera ibirometero ijana na mirongo itatu na bitanu abinyanyagira mu masaha abiri iminota mirongo itanu n'amasegonda cumi n'ane ku mwanya wa kabiri haje uwitwa teshome melone wo mu ikipe y'igihugu ya eritereya nawe uwa gatatu aba aron debretion nawe w'umunya eritereya umwanya wa kane wabaye uw'umunyarwanda joseph biziyaremye wo mu ikipe y'akagera jean bosco nsengimana wegukanye umwanya wa mbere ejo ku cyumweru muri prologue uyu munsi yabaye wa karindwi ibi ngibi ariko ntabwo bimubuza kuba ari we ukiri imbere muri rusange akaba yambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ku wa kabiri urugendo rugomba gukomeza aho intera ya kabiri izatangirira mu mujyi wa kigali kuri stade amahoro i remera ikarangirira mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo abasiganwa bazakora urugendo rw'ibirometero ijana na makumyabiri amakipe cumi n'ane niyo yitabiriye iri siganwa turu y'u rwanda ribaye ku nshuro ya karindwi kuva ryashyirwa ku rutonde rw'amasiganwa mpuzamahanga ayo makipe yaserutse ni karisimbi akagera na muhabura yo mu rwanda ikipe ya eritereya afurika y'epfo etiyopiya kenya misiri maroke hote savuwa yo mu bufaransa bike aid yo mu budage global cycling yo mu buhorandi mebure de carte yo mu busuwisi na novo nordisk yo muri leta zunze ubumwe za amerika yari claude munyandinda i kigali
nshuti muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda thomas kamerindi agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
Eugenia urakoze leta zunze ubumwe za amerika irimo irajya inama n'andi mahanga muri ibi bihe kugira ngo barebere hamwe uko bafasha uburundi kuva mu bibazo burimo ni umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mark tona ubitangaza yasobanuye ko bimirije imbere nyine ibiganiro cyane cyane ariko ati abarundi nibo ubwabo bwa mbere na mbere bagomba kwiyemeza gushyikirana bidatinze leta zunze ubumwe za amerika irashishikariza abarundi kwemeza umuhu- kwemera umuhuza w'umuryango w'afurika y'uburasirazuba EAC perezida Museveni wa Uganda nk'uko rero umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za Amerika yaraye abitangaje muri angola abantu b'urubyiruko cumi na barindwi batangiye ejo kuburanishwa ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bakoze kudeta batawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu gushize mu isomero ry'ibitabo bari bahuriye hamwe kugira ngo baganire ku gitabo cyitwa kuva mu butegetsi bw'igitugu ukajya muri demokarasi avoka wabo yasabwe yasabye ko bafungurwa kuko we bona nta cyaha bakoze urubanza rushobora kumara iki cyumweru cyose mu nama y'ibihugu bya mbere bikize ku isi makumyabiri G20 mu mujyi wa Antalya muri Turkiya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ejo mu kiganiro n'abanyamakuru ko kohereza abasirikari barwanira ku butaka guhangana na Eta Islamique byaba ari ikosa nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo mu Bufaransa abantu benshi muri leta zunze ubumwe za Amerika no mu mahanga bari batangiye kuvuga ko kurwanya Eta Islamique bikeneye kohereza ingabo zirwanira ku butaka abakuru b'ibihugu bya G20 biyemeje gukaza umurego mu rwego rwo kuneka no gusangira amakuru ndabashimiye rero mugira umunsi mwiza
urakoze thomas kamerindi kuri inshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha ntaho bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho ni icyagiye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri sanga mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku ijambo perezida barack obama yashikirije abarundi ku munsi wa gatandatu mu gitondo aho yabateye akamu kabasaba kubungabunga amahoro no gufatana mu nda arongera abibutsa ko kazoza keza ku burundi kari mu minwe yabo reka tubasomere bimwe mu bintu yashikirije aho ntitwavuga ijambo ryose ariko reka twibutse ko yabwiye abarundi ati nimwibuke ibintu mushobora kurangura igihe cyose mugiye hamwe mukaba umwe nimwibuke ukuntu mwavuye mu bukoroni mu kubaka igihugu gishasha inyuma yaho muviriye mu ngwano mwarakoze muraheza murubaka igihugu mwarabonye ko hashobora kuboneka akazoza keza karimo amahoro ntimwemere kwihiganirwa ibyicaro bya politiki canke amajambo y'urwanko abakura muri ako kazoza keza karimo amahoro muri bamwe kandi ubu nico gihe cyo kwiyamiza ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi ni igihe cyo gutangura igikorwa gihambaye cyo kunga ubumwe kazoza k'igihugu cyanyu kazoza mwifuriza abana banyu kari mu minwe yanyu yarangije ashimira abarundi mu kirundi aha rero nashaka cyane cyane turabire hamwe ukuntu urwaruka rw'uburundi ruzaba rwakiriye ubwo butumwa uyu munsi twatumiye bamwe muri urwo rwaruka turi kumwe na maurice nduwayo akaba ari urwaruka ari mu rwaruka mu burundi twatumiye kandi na laurent rugero ariko telefone sinzi ko iraboneka cyane rwose ariko turabandanya tumurondere mu kanya mwiriwe neza mushirantahe maurice nduwayo murakomeye
yego turashima murakurikiranye ijambo perezida barack obama yashikirije abarundi mwebwe ku giti cy'urwaruka mwajakiriye gute iryo jambo murakoze ijambo umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe yavuze ashikiriza abarundi twararyumvise twajakiriye neza muri rusange ibyo yavuze ni inkoramutima kuri twebwe abarundi twese na cyane cyane kuri twebwe urwaruka ejo tuzoba tubazwa iki gihugu aho yadutumiriye kuba umwe kugira twubake igihugu cyacu ibiriko biraba kugira ntibidusamaze ariko turabe imbere kuko ari twebwe tuzoba turiko turategura iki gihugu mu minsi iza kugira aba badutwara ubu abana tuzibaruka bose tuze tubatunganirize dufatanye mu nda
mwihweje iryo jambo eka n'ukuntu ryabanyuze murabona ko hari ikintu mushobora guhindura ku kuntu mwebwe muramwigenza hariho ukuntu mushobora guhindura ugasanga iryo jambo ryarabashitse ku nyota ryarabahaye ibindi byiyumviro by'ukuntu urwaruka cyane cyane ngo bubungabunga amahoro
birashobora kudufasha cyane cyane turabye yuko rivuzwe n'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika turabye ibyo bahora badufasha nawe nyine yabivuze hariho amashyirahamwe ahora afasha ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nawe nyine arashobora gufasha kugira ijambo yashikirije ritsimbatazwe ngaha ari mu gihugu cyacu mu ntererano bahora bakoresha batanga hirya no hino mu gushyigikira abarundi na cyane cyane urwaruka gutyo ijambo ryiwe yavuze ibyifuzo byiwe yashikirije ku gihugu cy'u Burundi bigatera bijya imbere n'ahandi kuri twebwe nyine turashobora kuba dufise uwo mutima mugabo hariho bamwe muri twebwe badashoboye kubishikako bisaba yuko bigishwa bigishwa bihagije bigishwa inyigisho zo gukunda igihugu bigishwa ingaruka mbi zishobora gukwegwa n'ama n'ibigwanisho biriko biravuga n'urwanko ruri hagati mu bantu ibyo byose babishyize hamwe bakadufasha tubwigishanya turashobora kubogora iki gihugu hanyuma abari n'agatima ko guhohotera abandi kakabavamo hanyuma tukabandanya n'umutima mwiza twese tukava mu bukoroni burundu
hari ibintu muba mufise mu rwaruka amashyirahamwe y'urwaruka ukuntu muba muje hamwe urwaruka rwo mu makarita atandukanye urwaruka rwo mu bwoko butandukanye urwaruka rwo mu ntara zitandukanye hari imigambi muba mufise cyangwa muhora mugira kugira ngo mwarabonye ko igihe cyose hari inturika mu burundi kenshi na kenshi rwaruka ariko usanga rukoreshwa hari igihe muja hamwe mukaraba ati nk'uko babateye akama muri muri iri jambo ati nimwime amatwi y'abantu bagwanira ibiti ibiti vya politika hari igihe hari inzego nk'izo canke eh, uburyo nk'ubwo muba mufise bwo kuja hamwe n'urwaruka rwose rutandukanye Eh, ubwo burahari turavye amashirahamwe y'urwaruka ahari yigisha amahoro n'umutekano yigisha eh, ukwigenza neza mu mibano dufitaniye n'abandi turavye urwaruka ruhurikiye mu mihari mu mihari y'ubuzima bwiza yerekeye imana eka na- n'iyindi miguri yose i- yubakiye ku mwumvikano ivyo birahari mugabo hari igihe tuba tuhari mugabo kandi gatima ntidushobora kuvuga ngo turahendwa ngo turakoreshwa kandi dufise ubwenge kuko uwuhendwa mu rwaruka mu mategeko y'igihugu cacu c'uburundi ni uwutabashikanye imyaka yo kubazwa ivyo yakoze muri ico gihe rero novuga yuko bamwe hari ibyo twumva tukabirenza ku ruhu rw'amazi mugabo tugakora ibyo umu- sinovuga ngo umutima ngo tubwiye tugakora ibyo tutazi kubera inyungu iyi canke iriya anye Ni- naho rero tuvuga nti uko tuba duhurikiye mu mashirahamwe atandukanye uko tuba duhurikiye mu mihari y'ubutumwa bwiza bijya vyiyumviro twiyemeje gukurikiza ko ari byo twogenderamwo naho rero natwe twasaba abo baduteye akamo yuko bodufasha kugira dutsimbataze zirya nyigisho zirya nyigisho dushimikiye kuri iryo jambo yatubwiye uburyo bwo a- i- i- inzira zo kudufashisha zirahari bamwe bafashije urwaruka twama twabibonye mu mateleviziyo twama twabibonye eh, ku rubuga ngaha mu burundi ntibabandanye kurya bafashe urwaruka rw'uburundi kugira ruhindure rugarure umutima kuko muri ibyo bihugu byabo nabo nyene ikintu batangura kwigisha no gukunda igihugu cyabo natwe rero batwereke neza yuko ikintu ca mbere witwa umwenegihugu ari ugukunda igihugu cawe kuko ntigisubirizwa igihugu naho uzoja aho uzokwama witwa umurundi nico gituma rero ikintu ca mbere kihari ni ukwigishwa mbega twebwe ko turi abarundi duhamagariwe iki- i- iki kugira dukunde iki gihugu cacu duhamagariwe iki kugira tugikorere hanyuma tubandanye dutsimbataza amahoro n'umutekano reka abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika tubibutse inimero muduhamagara ko kugira ngo mudushikirize ivyiyumviro vyanyu izo nimero ni kabiri zero ni nimero ya whatsapp ni eh, kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
turafise abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko barakurikirana iki kiganiro cane cane tukaba dukeneye ko urwaruka eh, kaguhamagara ruku- rukaduha ivyiyumviro- ivyiyumviro vyarwo cane cane kuvyereka ijambo eh, perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yashikirije ku munsi wa gatandatu mu gitondo turi kumwe na nick celestin mwiriwe neza nick murafise iciyumviro ku- kuri iri jambo umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yari ayashikirije rero twe urwaruka urabona ko yibanze cyane ku rwaruka usanzwe turabye igihugu cy'uburundi urwaruka turabye igihugu cy'uburundi urwaruka nibwo azi- kuko neza neza igihugu twe teza ku kirago nicyo gituma rero dushobora kugira icyo dukoze ni ukuvuga iki tukagira tukamenya neza ko tuza gutandukanya ikibi n'ikiza tugashyira imbere ineza z'igihugu kuko igihugu nitwe burundi bweza tuba kumenya ukuntu tugeza gukorera iki gihugu cyacu tutisunze inyungu z'abariya cyangwa bariya ibyo byose rero tugeza kubikora mu mahoro n'umutekano kuko inama isumba ibintu ikindi nacyo mbona rero urwaruka dukwiye kwirinda gukorera inyungu z'abanyepolitike kuko abanyepolitike barahubya rimwe na rimwe urwaruka ugasanga bari bakoresha mu nyungu zabo ugasanga muri icyo gihe rero inyungu z'igihugu ntiziri ko zirashyirwa imbere urwaruka ruri kuri abanyepolitike ntiburabe kazoza kabo n'akazoza k'igihugu nicyo mbona rero bateza gukora bateza kuza barahurira ahantu hamwe ni ukuvuga hakagira nk'inama bakiga bagahana ibiyumviro bishobora guteza imbere igihugu nicyo mbona hano
ivyumviro vya umwashikirije n'ivyumviro biri no muri iri jambo perezida Barack Obama yashikirije avuga ko kazoza kari mu mino yanyu ikamutezwa kubungabunga kazoza ikamugashira inyungu zanyu z'igihugu imbere mukima amatwi abanyapolitike ico n'icumviro gikomeye cyane gose hanyuma uh, turafise uwundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Venera mwiriwe neza muranyumva Venera muratwumva yego turabumva muratwumva namwe ego duga ku ijambo iciyumviro ikibazo yego jena nifise iciyumviro nshaka gushikiriza kuri iri jambo nyene icubahiro obama yashikirije abarundi ahanje jewe nararishimye cyane nabonye yuko ari ijambo rije hageze ariko rero kuri twebwe urwaruka nk'uko ikiganiro mwagihariye kibivuga twebwe urwaruka iryo jambo by'ukuri twararikengurutse ariko harimo ibintu bimwe bimwe usanga bigoye kuko kenshi urwaruka kenshi usanga rukenye hanyuma abanyepolitike bakaca baca muri izo nzira mukuru ucanishamwo bakavuga bati mwebwe nimukora uku tuzobaha ibi kandi hamwe hamwe ugasanga nk'abo batangiye gukoreshwa barabironka haba nk'akarorero nk'abantu usanga bahejeje nk'amashure nk'igihe umukuru w'igihugu petero nkunze yari agitwara ikiringo cya mbere ukaca usanga hariho abantu batigeze baronka ubuzi umugabo bahejeje ku kiringo cya kabiri banashaka n'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu baraburonse kubera iki kubera usanga ubwo rwaruka biba bizwi yuko baba bafite ibyiyumviro byegereye iby'uwo mugambi wiwe rero muri icyo gihe yari karavuga ati ibintu byo gukunda igihugu iyo mutumire wanyu rero hari ikintu usanga kigoye cyane kuko nk'ubu ubuye bakubwiye bati we nukunda igihugu mu gihe icyo gihugu ata kintu na kimwe kiriko kiragufasha abategetsi ata kintu biriko baragufasha kandi baretse kubigufasha atari uko kibuze ariko byari biriho mugabo ugasanga biriko bija mu rwaruka rumwe rumwe urundi urundi ntirushikirwa kandi ibintu by'igihugu byari bya bose uca usanga ibintu bigoye cyane nk'ibintu byo kuvuga ngo ngo nitujye hamwe ngo dusangire ushyire ingufu hamwe uca usanga mu bisanzwe abantu baramaze gutandukana muri ubwo buryo mugabo ibintu birashobora guhinduka mu gihe abategetsi boshyiramo ingufu n'ingoga bakaganira kuri ibi bibazo bihanze igihugu hanyuma bagasubiza hamwe abantu gusubiza gusubira guhuza urwo rwaruka n'abantu muri rusange ni ibintu bikunda cyane mu gihe abategetsi baba babigizemo ingufu nayo ahandi hoho ubwanjye ndabona yuko umengo ubwo bumwe obama yaduhamagariye kugira kugira duharane inyungu z'igihugu cyacu inyungu za kazoza ndabona ko mengo biracagoye cyane hariho n'ikindi kintu usanga bariko baravuga bakavuga bati turahamagaye gukunda igihugu ugaca usanga muri ayo majambo y'abategetsi bakoresha ijambo igihugu umengo ntiriboneka neza hamwe hamwe uriko urabumviriza umengo ahantu banka akarorero nk'iyo hageze ibikorwa rusange byo kuwa gatandatu byahora bikorwa kare imbere imbere y'amatora kuko ubuho umengo ntibiherutse waza wumva nka bamwe ntibabatumire ibikorwa rusange bagatumira bamwe umuganga uri ku butegetsi hanyuma muri muri icyo gihe bakaca bavuga ngo hagiye gukora ngo bene igihugu canke abantu bakunda igihugu gusa ukaca usanga umengo abandi si abene igihugu uca umengo abari mu mugambi uri ku butegetsi umugambi uri ku butegetsi n'ico gihugu ukaca umengo rero n'ijambo gukunda igihugu biratugoye gusobanura cane egome ivyumviro ivyimviro bikomeye mushikirije e, muravuze ko hariho abarundi gwaruka cyane cyane muri rusange rukundi igihugu ariko mukaba muvuze ko hariho ibindi bintu bibera intambamyi uwo mutima wo gukunda igihugu ubwo bushomeri muvuze eka uko kutaronka akazi eka ugasanga ni nk'urwaruka rumwe rumwe goba rufise uh, ko kazi uh, mu shanahe uh, Maurice Ndwayo ico kibazo gishikirijwe na Venera mu kivuga ko ikibazo gishikirijwe na Venera kirumvikana kandi atahura n'amakenga afise twese turayasangiye mugabo icyo nagomba kwibutsa gukunda igihugu ni ikintu kinininya cyane urabye eh, uko ibyo du- ibyo dusabwa rimwe rimwe hari igihe bitugora muri icyo avuze rero ati hariho abantu bakenya bashobora kubwira ibyo gukunda igihugu naho rero bigoreye gukunda igihugu ni ikintu kigoye ni ikintu gisaba kwitanga kenshi n'aho abategetsi batubwira gukunda igihugu hari hari n'abandi usanga aje kukwigisha nawe nyine atabitahura gukunda igihugu iki kiganiro gishimikiye kugwaruka mu bwabo umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yavugiye kuri twese nanjye nagomba ndagifatire kuri twese yuko gukunda igihugu atari iby'umuntu umwe gukunda igihugu ni iby'abantu abarundi twese mu gihe rero abarundi twese tugiye hamwe tugafata intumbero imwe tugatahura kumwe gukunda igihugu ibyo bibazo byose bizo- bizo- bizoshoboka nashimikiye kugwaruka kuko aya makosa yose turiko turabona ubu bunenge turiko tura- turatora venera atamanyi- atamanze kumenya ukuntu i- icari cyo gukunda igihugu nawe niyashikirwa azokora uzosanga ariko akora nk'u- nk'utazi icari cyo gukunda igihugu twese rero ntavyo tuzi dukwiye kwigishwa Mu- hariho ibitabo byinshi bis- bivuga gukunda i- i- igihugu tubisome mu gihe rero nitwabisoma twe tuzoba twatahuye ico ari cyo mugabo ntituze dukore nk'abazi yuko ibitabo bibaho mugabo batazi ibirimo ubwo bushomeri buzohera ku isi nzima hariho ubushomeri naho muri leta zunze ubumwe hariho abashomeri mugabo bafise ukuntu bo babafata mu gihe rero bafise ukuntu bo babafata ni kuki twewe tutoshikako ntidushobora kubashikira ku rugero bariko mugabo turashobora gukora ivyo ivyo duhambiye intambwe ya mbere ikaba irakozwe
tugafashanya twebwe urwaruka hari ibyo dushobora gukora kugira tukisununura hanyuma turiko turisununura n'igihugu kizoba kiriko kirisununura hanyuma rero tugahamagarira abategetsi abategetsi b'iki gihugu cacu baka- bagashira imbere bagashira imbere imigambi iteza imbere urwaruka imigambi ishobora gukura urwaruka mu marigara ishobora gukura urwaruka mu mu biyayuramutwe ishobora gukura urwaruka mu ibarabara hanyuma gutyo abanyepolitike twama twitwaza iminsi yose ngo nibo badukwegera ngo mu ngo, ngo mu ngwano tu- bakadu bafise aho badukura aho rero nibakaturonka nabo bazomenya ukuntu baki- bakina politike yabo mugabo natwe ntitwitwaza ngo turinde turakenya ngo tuje gukora ibitari byo ngo tuje gukora amakosa N- ni ukumenya yuko ubutungane uko buri kuzi butinda bugakora uvuga ko wahembwe cyangwa Ego, me- utahembwe kuko ikosa ryitirirwa wewe
mbibi mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka ntukunanira gutya uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha gahunda na wewe nta byawe
burya misi ibyigwa ntiringora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari kompurike kandi najya ndamutse nje nuhava nsanga atari ihuri wari uzi ko bose bameze neza nka jewe nawe ushaka abanyaguma ko Mm.
ariyo ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri foresi sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo ijambo mugihe gora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba sitidiyo ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago ca politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground nasubiye kubaha ikaze
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turiko tuvuga cyane cyane ku ijambo ryashikirijwe na perezida barack obama akama yateye abarundi hanyuma turi kumwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ubu turi kumwe na chris inahazwe mwiriwe neza chris mwiriwe murafite icyumviro murafite ikibazo mushikiriza bwa mbere nagiye mbere ku cyiyumviro nkavuga nti mundamukiriza umutumire yego nkavuga ati urwo ruririmbo bwa mbere nshimire obama ku ijambo yari yashikirije abarundi hajya umwe wese yarumvise uruhara rw'umwumwe ku bijyanye no kwaruka kw'iryo jambo gukunda igihugu ngo n'uririmbo nuvuga umenga ruririmbwa n'abantu bafise icyo icyo bi- icyo barushije abandi bafise icyo bafungura badashonje kuko uno munsi ntishobora kugera mu rwaruka ashomereye akenye Bo, ubu bari hejuru hari igihe aba afise icyo murushije aca ahita agenda amwigisha iryo jambo ryo gukunda igihugu ryo gukunda igihugu bizogora gutahura cyane haca utabarundi utabarundi bavuga gute alo duga ku ijambo u- usozere
hariho kuvuga tuvuga yaba hariho umugani ivuga ati abarundi bavuga yabanda yabo bayicayeko mu nkundire mvuge gato nk'akarorero n'aha yaha iwacu navyo nyene yibonekeza dufatire akarorero nko muri libiya urwaruka ruri mu rwakoreshejwe cane mu kwiku- mu gukura intwaro ya kadafi kandi hajya ntihabura aho bababwira ati ni ugukunda igihugu timwitange mugwane mugiri ibyo n'aha mu- iwacu ntitwobigeha bibaho umu- nki- nkibaza nti mwako kanya ukunda igihugu n'indi nujya yagiye mw'ibyo bikorwa by'imigumuko canke n'uwo wundi yikingiye kubijamo ako ni akabazo nabaza umutumire Ego, reka tumuhe akanya ah, maurice eh, akabazo kabajijwe ni akabazo ah, kabajijwe na chris ni nahazwa avuga ati gukunda igihugu ni ijambo ah, ridasobanutse neza Ah, yatanze akarorero ko muri libiya aho ah, urwaruka barubwira ngo ruje rurwanire igihugu akavuga ati iryo jambo none gukunda igihugu mu majambo make gukunda igihugu no ku- ni iki wogira iki eka wo- wovyerekana gute murakoze jegu ko ndabisigura uko iwanje gukunda igihugu ikintu cya mbere no kumanza gutahura yuko uri umurundi ukabiryohererwa ukumva ko igihugu ukinezererewe kandi ukumva yuko utegerezwa kukibamwo kuko ubifitiye ububasha n'uburenganzira hanyuma ukakigwanira uka- ukegeza kure ayo mabi yose ashobora kuza akisubiza mu nzira itariyo mu nzira igisubiza inyuma muri icyo gihe hariho amategeko agenga ukuntu umuntu wese yi- yigenza kugira ahinde ibishobora gutosekaza umubano ubuzima bw'igihugu umutekano ivyo rero nivyo ahanini duhamagariwe akana wa muntu acagira umutima w'uko umenga iki gihugu ayoronka amahoro akivuyemwo oya aho onye uba ugiye ku bintu n'umutima wo gukunda igihugu kwiyumvira umwanya wose ngo sije nzobona ndavuye muri iki gihugu ce- ce- c'iwawe mu gihugu c'iwanyu ikintu ca mbere ni ukumva yuko ari muhira abari mu muryango tura- twese turi hari imiryango dufite tuvamo mugabo ukumva ko unezerewe kuva muri uwo muryango ukumva yuko ata kintu na kimwe gishobora kuva hanze y'uwo muryango gishobora kuza gutosekaza no ku no ku no gutandukanya abanyamuryango aho rero wowe umaze kucumva ukigiza inyuma icyo cyose cyoza kiva indani mu indani mu muryango kiva indani mu gihugu kiva inyuma y'igihugu gucanishamwo abenegihugu ukumva yuko icyo kintu udashobora gu- gu- gu- kucemera Yego, me- naho haba hahagaze kukira kuko uba wemeye yuko wewe wikukiye ushoboye kwitunganiriza iby'iwanyu ufashanije rero n'aba- n'abo bandi b'iwanyu abo muvukana abo barundi bose mugasangira ingendo imwe naho byitwa yuko muba mwitwa ko muri abarundi mukumva yuko munezerewe no kuba mu- mu gihugu cyanyu uko abanyamerika bazi yuko amerika ari igihugu gikomeye kandi bakabigendera natwe tukumva yuko uburundi ari igihugu tunezererewe kandi tukabigendera tukagenda turatiyaga hose Yego, aho me- duciye hose yego me- muri aka kanya turafise uwundi bunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean baptiste mwiriwe neza jean baptiste amerika araburi ngaha canke mu makongo eh, nivyo na jewe nitwa eh, macumi jean batiste kandi turashimira iyi radiyo kuko iradufasha kumenya ibicanke biriya
ego
guhama kumbure na byo ndaramukije uwo mutumire Eh, jewe ubwa mbere ndaza kuvuga eh, intererano hama ndamaza n'akabazo ego Eh, ku ntererano y'iwacu twebwe urwaruka ngaha mu burundi eh, nk'uko benshi babigarutseko burya twebwe urwaruka novuga yuko mbere twebwe dukunda igihugu nko ku ijambo obama yavuze kuko igituma twe dukunda igihugu ngomba ndabereka akarorero gatonya nimurabe mu bantu bose birutse abantu bose bataye igihugu abantu bose bataye bashatse guta igihugu mu kaga ngo bageze kudeta mu bisanzwe nta rwaruka wosanga ruri ku- ku matete dorisi usanga ari abantu bakomeye nk'akarorero rero aba bantu bariko bara- bariko bavuga ko bariko baragwanya igihugu bavuga ngo bankiye imanda bavuga ngo banka umukuru w'igihugu raba nta rwaruka rurimo rero twebwe urwaruka kenshi twama tugira ibibazo kubera abo bantu b'abatama eh, bari hejuru yacu kuko abatama nyene jewe nahereye kuja mu ntwaro kuva ku ndada yaciyamamaza ku ntwaro ya forodebo gushika n'ubu jewe ndacakurikirana ivy'intwaro n'ubu nu- n'ubu muri bibiri na cumi na- na cumi nariyamamaje no muri bibiri na cumi na gatanu nariyamamaje amatora yose narayakurikiranye kandi sindarenza imyaka yo gwaruka rero nkavuga nti ni by'ukuri uwo mutumire ubwo gwaruka nibyo twebwe turahendwa kubera ubukene iri jambo obama yavuze ntawuzi neza ko yoba yarivuze yisunze ukuntu yoba yaratohoje ngaha muri iki gihugu niba yoba yaratohoje akaba yavuze ugwaruka dukunda igihugu nibyo mugabo cane cane ari kuvuga ahubwo abo bagabo abo bashinga ntahe canke abagabo bivanye uko bobo bemera kuko aribo batangura kwanka ibicanke biriya hanyuma bagatangura kuduhenda nk'akarorero muradoraba ibi imigumuko abere ngaha mu gi- mu Burundi ngaha mu gisagara ca Bujumbura ugwaruka nivyo gwarazi niko gwabigira mugabo wasanga ah, bahamagagwa n'abo bantu baba babashinga ntahe canke b'abagabo bivanye uko boba bemera nk'abo ba vitari abo bashimira imana abo bande ba pasifike abo ba mbonimpa abo bande ba rufiri nta nta rwaruka rurimwo bararengeje imyaka y'urwaruka abo bose bari abantu abo ba minani bahamagarira abantu mu migumuko rero kubera ubwo bukene twebwe dufise rero Eh, natwe abo duca bashinga tuvuga, ntahe ntibari yego, ngaho kugira ngo biregure ivyo birego ubareze ntawe uzi ko ivyo uri kurabarega ari ivyo bakoze reka tubandanye kugwaruka Je- cyane jewe cyane ndi ngaha jewe ndi ngaha jewe ndi ngaha kugwaruka nivyo aho n'akarorero naberetse n'ubu nyene n'iyi saha jewe ndi ngaha i bujumbura uravye uravye ubu u- ingorane dufise twebwe urwaruka ntidufise ingorane z'imigambwe canke dufise ingorane zo kuvuga ngo nuko ngo hari manda ya gatatu canke ngo nuko ngo hatwara ucanke uriya kuko hariho ivyabaye mirongo icenda na gatandatu bita bashanje sheke bategera abantu Wari ufise Abo akabazo- bo wari u- barabonye akarorero Wari ufise- barugwaruka
wari ufite akabazo ubaza Maurice akanya kariko Ego, kagenda akabazo nako ndamubaza akabazo ndamubaza nya- uwo mutumire ubu u- twarabonye ivyashitse kandi uwo ndabu- ndumva ko atari muto ubu u- kubera ibintu biriko biraba muri iki gihugu cacu c'uburundi bagaca eh, urya mukuru w'igihugu eh, ca amerika kuko murazi yuko afise akabira ko muri kenya nashaka ndamwibarize rirya jambo yavuze akavuga mbere n'abasoda mbega ko ubu unye mu mpande zibiri ngaha mu burundi hariho urwaruka ruvuga ati twebwe dushaka amahoro twebwe dutera imbere duteza imbere igihugu hariho n'urundi rwaruka ruvuga ruti twebwe tutabonye umukuru w'igihugu avuyeho ntituzokwemera bafise abantu bari hanze kumbure baba babafasha canke bariko barababwira ibintu none hagati y'urwaruka imico ibiri mbega obama yabuze umuce uriko urashigikira amahoro n'umutekano ku bwa leta canke yabuze umuce eh, uriko uraharana ko hova iki kiringo ca gatatu gishigikiwe n'abo bantu bari hanze aheza aze kutubwira niyo aba yabuze ivyo mwota mu- mudusigurira nawe nyene mukamusigurira kugira dome k'urutoke abo bantu kuko ha- hariho urwaruka rushigikiye umugambi uri ku butegetsi kandi rurondera amahoro hariho n'urundi rushigikiye opozisiyo Mu- Mushana Jean rudashaka Jean ko haba Baptiste amahoro mu Mushana Barundi.
Jean Baptiste ijambo Perezida Barack Obama yavuze ni ijambo ry'ukunga ubumwe mu barundi bose ugwaruka abakuze abo mwise abatama abo mwise abagabo n'abashinga ntahe bose barimwo abapfasoni eka bose barimwo ah, yasavye ko hoba ubumwe abarundi bakubaka kazoza keza ariko reka n'ubundi duhe ijambo Maurice twumve icavuga ku byo mushikirije
Eh, murakoze nagomba mfise n'uwugira ico nunganiye uwo munywanyi w'ijwi rya amerika Eh, muri rusangi ugwaruka ugwaruka sinokwirwa na rucamwo imice mugabo icyo nagomba kugaruka ko ni uko eh, na obama yarabivuze ubuzima bw'iki gihugu kazoza k'iki gihugu kari mu minwe